iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri sudani impande zimaze iminsi icumi zirwana ziyemeje guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika anthony blinken yavuze ko agahenge kabonetse nyuma y'iminsi ibiri y'ibiganiro hagati y'ingabo za general Ali Burhani n'iza General Hemeti. Ibihugu by'amahanga biri muri gahunda yo gukura abaturage babyo muri Sudani, abanyaburayi bagera ku gihumbi bamaze kuhava, u Rwanda narwo rwarabitangiye.
Ambasade irimo irabikorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yitaho kumenya aho bari, yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe neza venise turahera kuyavugwa kuri sudani leta z'ubumwe za amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko impande zishamiranye muri icyo gihugu zumvikanye guhagarika intambara ikiringo cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri uhereye saa sita z'ijoro zo kuri uyu wa mbere ibi bitangajwe mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi iby'abarabu na aziya biriko biratanguranwa gukurayo abenegihugu babyo umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu antony blinken yavuze ko uyu mwumvikano washyizweko inyuma y'ibiganiro bitoroshe byamaze iminsi ibiri yavuze ko aka gahengwe k'intambara gatangura kuri uyu wa kabiri ariko ibi ni mu gihe izi mpande zitubahirije iyindi myumvikano yabaye mu ndwi iheze ku gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta hamwe n'umuhari w'abaparakomando wiswe rapid support forces kwatanguye ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa kane abantu hafi amajana ane na mirongo ibiri n'indwi baramaze kuhasiga ubuzima ibitaro bitari bike birahagarika ibikorwa eka n'imihana y'abanyagihugu hinduka urubuga rw'intambara amerika isaba abashyamiranye gushyira mu ngiro aka gahengwe k'intambara bumvikanye umushikiranganji blinken avuga ko amerika iriko irakorana n'ibihugu vyo mu karere ibindi bicuritse mu makungu hamwe n'abo vyega muri sudani kugira iyi ntambara irangire ubutakigaruka akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano kagerekanya gukorana kuri uyu wa kabiri kuri iki kibazo nyine ca sudani muri hayiti igipolisi cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu cumi bakekwa kuba abo mu mugwi w'abasuma ugisibije batemaguwe kandi bongera baraturirwa n'abanyagihugu ku mugwa mukuru paul o prince umuvugizi w'igipolisi cya hayiti gary desrosier yavuze ko umugwi w'abasuma witwaje ibigwanisho bakuwe mu modoka bariko baragenderamwo ku mugwa mukuru bishwe haheze iminsi abajeje umutekano batana mu mitwe n'iyo migwi y'abasuma
washington ijwi rya amerika muyavugwa mu makungu leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere yarafatiye ibihano abategetsi bane muri irani ibagiriza gukubagura abanyagihugu bagiye mu myiyerekano mu mwaka uheze biyamiriza igipolisi inyuma y'ifatwa n'urupfu rw'umwigeme yafunzwe yagirizwa guca kubiri n'imico hamwe n'akaranga ku bijyanye n'inyambaro amerika yahanye kandi umutegetsi agira gatanu muri irani yagiriza kuba yarahagaritse urubuga rwa interinete rutanga amakuru kandi rukundwa na bose yagirizwa kandi gusoma urusaku ku bamenyeshamakuru hamwe no ku baterekwa ubutegetsi bugize inshuro ya cumi na rimwe ubushikiranganji bw'ikigega bwa amerika bushyira ku rutonde rwirabura abategetsi bo muri irani bagize uruhara mu yicwa ry'umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri mahsa amini amerika ihambije ubwongereza nabwo nyene buza bwaramaze gufatira ibihano abo bategetsi abanyagihugu ba irani baharugwa mu majana barishwe muri iyo myiyerekano hamwe n'igitigiri gito cy'abajejwe umutekano ndetse n'abapolisi ibi bihano bibuza abo bategetsi ba irani gukoresha amatungo ayo ari yo yose ari ku butaka bwa amerika bibuza kandi abanyamerika gukorana nabo ibikorwa byose by'ubudandaji nayo muri pakisitani abantu cumi na babiri bagizwe ahanini n'abapolisi barishwe n'umucanwa waturutse ku masasu yaturikiye mu bubiko bwayo ku gituro cy'igipolisi muri pakisitani hari ejo ku munsi wa mbere umuriro wasanganguye igituro cyose cy'igipolisi kirwanya iterabwoba mu gisagara cya kabare mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya kiber pakutunkwa ihana urubibe na afghanistan iri sanganya ribaye mu gihe ibitero by'abitwaje ibigwanisho ku bapolisi byiyongereye muri pakisitani byinshi byagirizwa ishami ry'abagwanyi b'abatalibani bakora iterabwoba kandi byatanguye gutera ubwoba abanyagihugu ko hashobora kuba ibitero bishasha umushikiranganji wa mbere wa pakisitani shehbaz sharif yavuze ko ico gitero cyo ku munsi wa mbere ari ic'umwiyahuzi
urakoze aloyize bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri sudani impande zimaze iminsi icumi zirwana ziyemeje guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yavuze ko agahenge kabonetse nyuma y'iminsi ibiri y'ibiganiro hagati y'ingabo za general al burhan za general hameti abantu bagera kuri magana ane na makumyabiri baguye mu mirwano yatangiye ku itariki ya cumi na gatanu z'uko kwezi kwa kane ibihugu by'amahanga bikomeje gukura abaturage babyo muri sudani abakomoka mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi biganjemo abafaransa n'abadage bagera ku gihumbi bakuwe muri sudani uganda iratangaza ko yashoboye gukura abaturage bayo barenga magana atatu muri sudani bahungisha iyi ntambara barimo abadiplomate abanyeshuri n'abandi baturage kampala iginashusi bahizi muri abo magana atatu harimo abakozi ba ambasade ya Uganda i Khartoum abanyeshuri abacuruzi ndetse na bamwe mu bayisilamu bari mu nzira berekeza i Maka mu mutambagiro mutagatifu muri Arabia Saudite intambara ikabasanga muri Sudani uyu wari muri abo bajaga imaka yabwijwe rya Amerika uko byari byifashe ku kibuga cy'indege aho bagumye kuva imirwano itangiye twari twageze karitumu twitegura gukomeza urugendo rwacu kuja imaka hagati aho niho amasasu menshi cyane yatangiye kumvikana mu kirere nuko abakozi bo ku kibuga batwereka aho kwihisha mu cyumba aho twari turi ntabwo twari twemerewe kuhava ngo hagire aho twaja ariko ambasade ya uganda hano yatwitagaho cyane igakurikirana uko turamutse ambasaderi wa uganda muri sudani rashid semudu yabwiye abanyamakuru ko abatabarwa bagiye kunyura inzira y'umuhanda kugera muri etiyopiya twakoze gahunda yo gucura abanyayuganda kugira ngo banyure mu nzira ya etiyopiya bazava i karitumu banyure aljazira na gadarifi kugira ngo bagere ku mupaka wa etiyopiya twakodesheje bisi zirabatwara bose kugera ku mupaka wa etiyopiya mu itangazo rigufi minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya uganda yasohoye kuri uyu wa mbere ivuga ko abanyayuganda magana atatu bavuye neza i karitumu ahabera imirwano bakaba bari bamaze gukora urugendo rusaga ibirometero magana atanu berekeza ku mupaka w'icyo gihugu na etiyopiya ambasaderi wa uganda muri sudani yabwiye itangazamakuru ko perezida yoweri museveni ku giti cye yagize uruhare rutaziguye mu gukurikirana gahunda yo gutabara abanyagihugu uyu yongeyeho ko hari hateguwe umutwe w'ingabo wo kuja gutabara abanyayuganda iyo haza kuba ikindi kitambika mu nzira yo kubarokora ubwo yavugiraga mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba no mu ihembe rya afurika uzwi nka igadi mu cyumweru gishize perezida museveni yanenze abategetsi ba sudani kuba bahembera amacakubiri ariyo mpamvu amakimbirane yabo ahora yisubiramo aho hari mu rwego rw'iyo nama rwo gushaka igisubizo cy'ibibazo bya sudani ati buri gihe nabwiraga abanyasudani ububi bwo gushishikariza politiki y'irangamuntu ivangura rishingiye ku moko y'abarabu n'abirabura rishingiye ku madini y'abayisilamu n'abakristu nakundaga kubwira generali Bashir ko iyo politiki ari akaga ku gihugu cye kandi amaherezo igihugu cyacitsemo ibice icy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo kandi mu majyaruguru amwe muri ayo makosa aracyakorwa ntabwo ari byiza rero gukomeza kurera ayo makosa uko umwaka utashe kandi rubanda rusanzwe rubabara cyane kubera amakosa y'ibitekerezo imigambi na politiki by'abayobozi tugomba kujya duharanira amahame ya politiki nziza nubwo waje kurwana ugomba kurwanira impamvu zumvikana atari inyungu zawe imirwano yadutse muri sudani hafi y'ibyumweru bibiri bishize hagati y'ingabo z'igihugu cya sudani ziyobowe na generali abdel fatah wabaye perezida nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida omar el bashir mu wa bibiri na cumi n'icyenda n'umwungirije generali mohamed hamdan dagalo ukuriye umutwe witwara gisirikare wari washinzwe na perezida bashir wamufashaga mu ntambara yaberaga mu karere ka dafur ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda leta y'u rwanda nayo iravuga ko yatangiye gahunda zo gucyura abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya sudani umuvugizi wa leta y'u rwanda wungirije alemu kurarinda yavuganye na mugenzi wacu edi rwema amubwira uko u rwanda ruteganya kubikora abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye ariko harimo n'abacuruzi abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri abo bose ambasade y'u rwanda muri sudani irabakurikirana amakuru yabo ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko ni amahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo ni ukuba yahabura ubuzima ikindi rero ambasade irimo irabikorana na minisiteri y'ububanyi n'amahanga yitaho kumenya aho bari yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagera mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa byaba bakoresheje imbuga nkoranyambaga byaba bakoresheje telefoni uburyo bwose bw'itumanaho noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka bakajya bagezwa nko ku mupaka w'igihugu cya misiri aho abakozi ba ambasade y'u rwanda nabo babategerereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa nibyo biri gukorwa kandi birimo biranashyirwa mu bikorwa hari uburyo leta y'u rwanda irimo gukorana n'igihugu cya sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa sudani na misiri nta kibazo kibabayeho hanyuma ikindi hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka uh, bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye guverinoma zirakorana nk'uko nabikubwiye ambasade yaba iyo mu misiri yaba iyo muri sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u rwanda yakorana n'iya misiri cyangwa se n'iya sudani n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana bamwe ubu ngubu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri yuwe cyangwa se umuryango w'abibumbye niba eh, umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi bawo baragenda ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko eh, ambasade igomba kuba ibizi niba hari batanu bagiye ni urugero mfashe ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse eh, n'ibihugu ubwabyo uzi ko abanyamerika abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukura y'abantu abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri cadi hafi aho ngaho babajyana mu misiri cyangwa se muri jibuti aho babonye abantu bagenda bajya hirya no hino kugira ngo babashe gukomeza ingendo ubutumwa ku banyarwanda batuye muri sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya muba hano ubuhe ubutumwa ni uko eh, bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze ni iza ambasade cyane cyane kontakite barazifite eh, yaba cyane cyane irimo eh, mu misiri niba hari n'ubashije kuhava ku bundi buryo nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihe wenda bajya kumushakisha icyo ni icya mbere ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda eh, kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bagiraniye yo kubasha kugera aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kuhazira icyarimwe ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo kuko eh, nk'uko twabibonye ejo abafaransa bavana abantu eh, mu- aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye ba- bajyana aho bahungiye hari abo barasheho ni ukwitondera rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa eh, n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata kuko akenshi ni abantu bagendera muri konvo imwe bakagendera ari hamwe eh, ni urumva iyo abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano cyangwa se n'uwagira icyaba bikamenyekana Ni- ni- mu ngeri dusubiremo ni ngombwa ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakozi bo muri za ambasade bavuga ati muhurire aha ngaha gahunda igihe cyangwa wenda muraza kuva mu modoka muragenda iki gihe n'iki ni ibyo kubahirizwa kuko eh, mu bihe by'intambara ushobora kubigiramo ibibazo akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana bwana umuvugizi wungirije ambasade y'u rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba uyu guhungishwa munsi baracyafite akazi ko gufata abagomba kubanza kuhava kwa- bakahava kuko ni mu nshingano zabo urumva ntabwo aribo bahava mbere ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko eh, abo bafashaga bose bahavuye nabo biba ngombwa bahava kuko intambara ni intambara ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane kuva Khartoum mu murwa mukuru wa Sudan kugera ku mupaka wa Misiri hari ibirometero igihumbi na magana atandatu na cumi kugenda n'imodoka bifata amasaha mirongo ine n'atandatu ni ukuvuga hafi iminsi ibiri ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri gitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi leta iratangaza ko uwahoze ari minisitiri w'intebe alain guillaume bunyoni akurikiranyweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko eroje wirikaneza mu kiganiro abavugizi b'inzego z'igihugu baremesheje kuri uyu wa mbere n'umuvugizi w'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika akaba kandi n'umuvugizi wa sentare ntayinyuzu wa agnès bangiricenge yatangarije ivyo vyaha aha umupfasoni bangiricenge ariko yishura ku kibazo c'umunyamakuru ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko umuvugizi w'ibiro vy'umushikizamanza kizigenza wa repubulika na sentare ntayinyuzu wayemeje aho n'uburyo bunyoni afunzwemwo general de police arengiyome bunyoni aho afungiwe afungiwe mu iperereza Ubu- uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba azoba afite uburenganzira bwo kumubona frederic bambuga inyumvira yahoze aricegera c'umukuru w'igihugu yabwiye ijwi rya amerika ko dosiye ya bunyoni ari urwagasana baza guhera hehe ko atawigeze arahira wari afise ibyo atunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe cya nkuru nziza nkuru nziza ntiyigeze abigira n'uyu evariste ntiyigeze abigira bose ntibigera babigira kubera ko intwaro yabo ishingiye ku busuma kunyuruza itunga ry'igihugu ishingiye ku biturire bobo ico bariko barapfa ni uko uko umuntu agira amafaranga ariko aca asumbya ubutegetsi uyundi aca agira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuja inyuma atari uko bamukunda ari uko yabakijije ibisuka iyo bihuye ari bibiri kimwe gisumbya ikindi nguvu kiracica umukuru w'igihugu hari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka ategekesha amategeko mugabo kandi azategekesha gute yara- yaraciye kubiri na cyane cyane cecerekeye ubusuma kuri bunyoni yanse yuko aza kuvuga ibyo atunze mbega bamufata bahereye ibya generali bunyoni yagirizwa ntawuzi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera perezida nkunziza banama rimwe canke igihe ari umushikiranganji w'umutekano canke naho ari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu gihe vyoba vyakozwe ari umushikiranganji wa mbere bizogorana cane ko aburanishwa kubera hakurikijwe ibwirizwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu ni sentare nkuru y'ubutungane iyo nayo kugera ubu ntayihari mu gihugu ariko vyose vyatekanijwe nk'uko bisigurwa na hozine gatoni giren umuvugizi wa perezida ndayishimiye aha yari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa mbere nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo amajana abiri na mirongo itatu n'icenda ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare nahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro zikoranye bisigura yuko si sentare yindi nshasha izoshigwaho ariko nayo masentare akorana yishashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare nahinyuzwa ushikiriza amanza kizigenza repubulika nawe agaserukira urwego rw'ubushikiriza amanza igihe rero abategetsi bamaze kwitwarirwa abashikiriza amanza bashinzwe izo manza baca bategerezwa kuziburanisha rero ni sentare nshasha ishigwaho ariko nizo sentare zibiri zica zikorana zikaburanisha urwo rubanza urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe amajwi mu burundi yaturutse ku ntureka zavyawe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera nkunziza cateye imari mu bibiri na cumi na gatanu bwo rusaba ubutungane bw'uburundi kwemera gukorana na mpuzamakungu muri dosiye ya bunyoni metre armen yongereye umwe mu bashingwamanza batwaye ibirego muri cpi akaba anasasa muri sentare mpanavyahilahe yavuganiye n'ijwi rya amerika kuri telefone basaba yuko ubutungane bw'uburundi bwokurikiza amategeko bwa mbere bukamuha ibisabwa kugira eh, amategeko yu- yubahirizwe nko kuri umushinjwamanza turakabona n'umuryango wiwe ariko kuko hasanzwe hari eh, urubanza rusanzwe amatoza asanzwe arekana gukorwa na sinari mpuzamakungu mpanabyaha dusaba yuko umushikirizamanza kizigenzo wa repubulika y'uburundi yokorana n'ibiro vy'umushikirizamanza wa senari mpuzamakungu mpanabyaha bakaraba ingene iyo dosiye yokurikiranwa mu burundi hama urubanza rukazobera yabibujumbura canke irahe ahari icicaro ca senari mpuzamakungu mpanabyaha nuvuga amajambo abantu abantu bajanye muri sepi mugabo nobamenyesha yuko nkuko musanzwe mubizi mwo mwese eh, arengiyome bunyone ari mu bavuzwe n'abahohotewe ku buzima yuko afise uruhara rudasanzwe mu ihohoterwa ryakorewe abarundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyaha wahoze yamushikiranganje wa mbere w'uburundi ikekwa ko bitekanijwe n'ingingo z'amajana ane na mirongo itanu na gatandatu amajana atandatu n'indwi n'umunani n'icenda amajana atandatu na cumi cumi na rimwe na cumi na kabiri z'igitabo mpanavyaha c'uburundi izo ngingo zivuga ku vyaha vy'ukugambanira umukuru w'igihugu imigumuko ukwica abanyagihugu ukubabomorera inyubakwa hamwe n'ibindi hamwe rero no kwishimikiza amabanga umuntu afise mu kuronka indonke umunyororo munini utekanywa muri izi ngingo ni imyaka mirongo itatu amasoko y'ijwi rya amerika yatwemereye ko kugera ubu arenga iyo bunyoni atararonka umwunganira mu mategeko niyaboneka tuzomubaza niba dosiye yiwe yifashe canke naho ivyo yagirizwa bizafise ifatiro ikiganiro c'uyu munsi cavugiwemwo ivyo bunyoni yagirizwa n'aho afungiwe gitumirwamwo abanyamakuru bo mu gihugu hagati bakorera itangazamakuru mu burundi n'ibinyamakuru vyo hanze maze abanyagihugu bagahabwa akanya ko kubaza bahari canke kuri telefone cari cabereye mu ntara ya cibitoke mu buraruko buc'uburengero bw'uburundi eroge burikaneza ijwi rya amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu kuri uyu wa gatatu nibwo mu nzu y'imikino yitiriwe Hassan Mustafayi Kairo mu Misiri hatangira imikino y'itsinda rya Nile mu irushanwa rya Basketball Africa League umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu radiyo y'ijwi ry'Amerika igiye kubagezaho mu ncamake ishusho y'amakipe atandatu agize iri tsinda Jean Claude Munyandinda duhereye ku ikipe ya National arahiriye mu Misiri iyi kipe igiye kwitabira irushanwa rya BAR ku nshuro ya mbere dore ko mu nshuro ebyiri ziheruka igihugu cya Misiri cyahagarariwe n'ikipe ya Zamalek Al Ahly izaba ikinira mu rugo igiye guseruka iyobowe n'umutoza Yulbe Augusti umunya Espagne imyaka mirongo itanu mu bakinnyi iyi kipe izaba igenderaho twavuga kabuhariwe Walter Hodge umunya Puerto Rico wabaye umukinnyi wahize abandi mu irushanwa rya mbere rya BAR i Kigali mu Rwanda icyo gihe yakiniraga ikipe ya Zamalek Zamalek ari nayo yatwaye igikombe dukomereze ku ikipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola iyi kipe igiye kwitabira irushanwa rya BAR ku nshuro ya gatatu ubwa mbere yegukanye umwanya wa gatatu naho ku nshuro ya kabiri itsindirwa ku mukino wa nyuma na US Monastir yo muri Tunisia umutoza wa Petro de Rwanda umunya Brazil Jose Alves dos Santos Neto avuga ko igihe ari ikingo we n'abakinnyi be basimbiza igikombe cya BAR mu ntwaro zikomeye uyu mutoza azifashisha muri iri tsinda rya Nil twavuga kabuhariwe Atel Majok Damian Hollis Solo Diabate Carlos Morais, Childe Dundawo n'abandi. Tugeze mu ikipe ya Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo. Ni ku nshuro ya kabiri iyi kipe igiye kwitabira BAL kuko n'umwaka ushize yari ihari igarukira muri kimwe cya kane kirangiza isezerewe na US Monastir yo muri Tunisia. Uyu mwaka Cape Town Tigers yabonye itike imaze kwegukana umwanya wa mbere mu majonjoro ya nyuma yahuzaga amakipe mu cyerekezo cy'iburasirazuba. Mu bakinnyi bayo ngenderwaho twavuga Evans Ganapamo, Michael Binije na Pietro Prinslow. Dukurikizeho Seidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea izaba iserutse muri bar ku nshuro yayo ya kabiri iyi kipe ya Slack itozwa n'umunyaserbia Zeljko Zečević izaba icungira ku mukinnyi Dan Milajinier ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika indi kipe izitabira imikino mu itsinda rya Nil muri Basketball Africa League ni Ferroviario da Beira yo muri Mozambique iyi kipe imaze imyaka mirongo cyenda n'umunani ishinzwe igiye kwitabira bar ku nshuro ya kabiri umwaka ushize yaviriyemo mu cyiciro cy'itsinda rya Sahara ryakiniraga idakari muri Senegal mu bakinnyi b'ingenzi Ferroviario da Beira yitwaje uyu mwaka harimo Will Perry w'umunyamerika Helton Ubise na Ismael Nur Mamade dusoreze ku ikipe ya City Oilers yo muri Uganda iyi kipe izaba ari umushyitsi muri irushanwa rya BAL kuko igiye kwitabira ku nshuro yayo ya mbere itike yo kugera kuri iyi ntera yayibonye nyuma yo kwegukana umwanya wa gatatu mu cyerekezo cy'iburasirazuba itsinze ikipe y'urunani yo mu Burundi ese muri aya makipe atandatu nayahahabwa amahirwe yo kuzatsindira kwerekeza hano mu Rwanda mu mikino ya kamarampaka twumve umwe mu basesenguzi b'imikino Jean Pierre Habimana mu by'ukuri hagenda habamo gutungurana iri tsinda ryakiniraga muri senegal urabyibuka yuko hari amakipe byabashije kuba ngombwa ko aza i kigali yewe atahabwaga amahirwe twavuga nk'iriya kipe ya stade marie n'andi agiye atandukanye twari tuzi yuko adashobora kuzahangara ari amakipe nk'ikipe yatwaye igikombe ubushize cyakora amakipe abiri twapfa guha amahirwe abiri ayandi yenda tugategereza yuko imikino izabanza kurangira ni ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri ndetse n'iriya kipe ya Petro yo muri Angola iyo bitewe n'uko yiyubatse twavuga yuko ashobora kuzitwara neza bityo bikayaha amahirwe yo kuba yazaza i Kigali ariko andi yo reka tube twitonze kuko biba birimo guhinduka isaha ku yindi amakipe ane ya mbere muri iri tsinda rya nil aziyongera ku yandi makipe ane yazamukiye mu itsinda rya sahara hanyuma yose hamwe uko ari umunani akazahurira mu rwanda mu kwezi gutaha kwa gatanu mu mikino isoza iri rushanwa rya bar ry'uyu mwaka yari claude munyandinda i kigali urakoze jean claude munyandinda amakuru ya siporo niyo dusorejeho amakuru twari twabateguriye muri kino kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi urugo ruragutuka warusubiza ukarusenya mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mu tugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe. ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri n'agasharishari kashira akabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago